hi guys welcome back to another urges guys how you all doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people today video now about Osiba osinbajo wife and tinubu wife eh, hey my people a lot of fun I wey be say una dey talk say osinbajo and tinubu na politics game eh, Now they talk about that one say they see each other they greet each other my people the way men matter be no be so women matter be you. Oh now remi tinubu don jam dolapo wey be dolapo osinbajo wey be eh, osinbajo wife now remi tinubu get osinbajo wife for mind say ah ah we come outside to come campaign for your husband to be two times vice president for that nigeria no be eh, no no other leaders for yoruba land stand The way tinubu stand and same your husband you and your husband are so selfish When we say una oh, come get up come talk say una wan chook hand for the eyes of the uh, person wey help una now there was agreement between the same osinbajo and tinubu and muhammadu buhari now they talk say dem go leave position for tinubu for 2023 because tinubu invest put money tell the Yoruba people, come out, make them vote for Osibanjo and Buhari. Without Tinubu, Osibanjo will not be vice president for that Nigeria. And Jonathan will not be so easy to win. Even Atiku. Now, Tinubu get up and do a lot of things to make sure say the old Southwest He make sure say they vote for eh, they vote for buhari now e come reach time wey be say tinubu wan go osinbajo say e no wan leave asoroko He say where im bus was stop He wan continue for the place now a lot of people talk say forget about tinubu get im own for body say a lot of pipo dey tok that thing but somebody wey stand help you with im wife come outside to come vote come outside talk to him people, and the same people you know join am together. say okay this time maybe say tinubu wan become president make you join hand for that one to happen each each eh, traditional ruler wey tinubu go osinbajo dey go there to go talk say make dem pray for am make him become president now remi tinubu dey vex say ah dolapo before your husband come outside now you and your husband plan your husband no go just fit knack chest without una no eh, na no join am together now your husband fit say go become the next president of nigeria if remi tinubu dey let us understand it. even if tinubu no win for the southwest to give the vote for osinbajo they will rather give the vote to pdp members give it to Holder or apc candidate wey wan come outside He say even if im husband no become the president because this osinbajo and im wife they are very very ungrateful so wetin im and im husband don do He say now you are running against our own husband When your our own husband get up decided to give sacrifice his time money everything for Osibanjo and this dolapo to be wife of vice president and to also your husband to be vice president of Nigeria. That is Igbakeji Aare. Allow Igbakeji Aare still be like president. And ever since when Osinbajo become vice president, there was nothing what Osinbajo don do for his people. We know say Tinubu get for money, but at least Tinubu still do some work for that Lagos. Lagos, uh, eh, Lagos still get some key little wey be say Tinubu go see fee talk say he do for like for that lagos a lot of things we do eh a lot of people go still remember her pass dis osinbajo wey spend almost seven years wey be say di southwest go they cry many tins the apple for southwest e they block it here. but Miss Martin apple happen for north I see the way osinbajo go take quick fly reach there because why he believe in the north people than in own southwest so all this the way they do all in plan all the time wey tinubu dey talk say 2023 he go become president all those type of osinbajo and him wife the yimu yes so oh. then the yimu say ah wetin they do this man we wey after they don't use tinubu finish They won't come stay do wetin They come know say people they talk say tinubu get health issue say tinubu too old now Osibanjo come outside say wan become president say he go use the experience we get for seven years we don't spend for office He don't even talk about point out good good things we don't do o oh. they say say eh, which experience wey we know gree see my people tinubu wife and remi tinubu wife remi tinubu and dolapo Osibanjo don't enter one trouser They don't draw battle line my people. When i say they draw battle line yes they draw battle line o oh hey my people, no be small He remains slap they dem come put for the face eh, of themselves e go come be like bianca and ojoku no be small tin o my people, because this one what would they see so remi tinubu no wan jam eh, osinbajo wife for anywhere He said because them take that time to make sure say that position the husband they the position for good almost for two times and why you be so selfish person wey help you e reach that wey you sef will return back the offer you are running against the same person buying ticket of hundred million naira He said even if tinubu no become the president he said get hundred percent sure say osinbajo cannot be president for that nigeria He said because nigerian people also need to to to sit down and think what have this man done for the seven years in his office eh What he don't do for seven years with the office he said. but they vote for him to make sure say he go two times now tinubu won't go another problem come come a lot of people read the talk say now we won't just make this matter clear up On I know say if we won't look this matter true true tinubu really back buhari up a lot of yoruba musicians because of tinubu they sing for sibanjo and buhari that time say make they vote for Them and a lot of southwest get up dem vote even wasia in the release song for e release song that time for sibanjo and buhari now this matter the way they go it e can't be like say the north people now they use Osibanjo against tinubu because they know say if they carry ticket give tinubu tinubu go win and number two the the north people want make They won't make osib uh, eh, another not now to be Osibanjo vice president yes they won't make another not now to be Osibanjo vice president so now another not now so wan become vice president so that then go fit dey continue to dey rule that office because not people no one ready dem not ready to leave the office That is why then they use the head of the southwest Then they use the head of the Southwest people to they jam themselves. And these Southwest people, no one use their brain. Imagine like 20 people come outside from Southwest at the same time. All of them, they run for president. All of them, they inside this APC. Many of them, that they won't collect ticket to become president for 2023. Many see even though say they don't get crowd for back, oh many still know say that 100 million naira fund wey dem dey pay na business na the north na dey use dem to dey do wen the north people wan become president dem no collect 100 million naira for their hand for form yes i talk am dem no tok say make pipo go dey pay 100 million for apc but when e reach southwest turn my people, when e reach southwest turn dem start to dey do wetin dey say make dem wan collect 100 million naira now the southwest people now a lot of them they they very desperate When we say they really really really really want challenge themselves to for each other to make sure say they, each other they no enter and this way me they see the fight of this southwest wey till they go it be none of the southwest go even enter because e get where they go fight rich. Where this one will go to the same oba where this affair go yesterday The other, uh, the other one will go say they won't vote so then the other side will confuse who to bless among them. Who to bless among them. So right now, my people, if Southwest not take care, no be careful, may they point one person come aside, or na go see say Southwest go still lose this option B. Because this one option B, before before now, the Dual Nation people they shout. But now the Southwest people, now they their option na make since we be say na Yoruba person turn, make dem vote for yoruba person but the yoruba people now are voting against themselves like a different one they come outside how many so today, I said, don't come many pass the citizen of the yoruba the yoruba citizen where they come outside say dem wan become president so my people, the southwest people need to be careful so that the north now no go see enter continue to the room. May yoruba people no continue suffer for where they stop all right my people as i come across this news not just make a carry am come here to come share am with you. all right my people make una let me know Waiting on a thing for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that una no go miss any latest gist way i dey upload And I bye bye till i come una wey next time bye guys see you next video bye guys.